Jimaata dabre galgala leellaan shororkeessonni magaalaa Paaris keessatti geggeessan uummataaf rifaatoo guddaa ta'ee jira. Baqattoonni biyyattii keessa jiran daran yaaddoo hamtuu keessa akka jiran kan isaan dubbatan. Baqataa Oromoo guutamaa Taaddalaa Hundee jaallanneen Paaris irraa dubbistee jirti. Waa'ee kanaa dubbachuudhaan kan inni eegalu.
Balaan Paaris kan inni qaqqabe gaafa jimaataa sa'atii. digdamii tokkoo fi daqiiqaa kudha torbatti galgala.
Yeroo balaan kun mudatuudhaan mana ispoortiin ture. Gimnaaziyeemiin ture achiitiin baay'ee dhiyeeffadheen bahichaadha. Yeroo hin bahuu bilbila hedduun arge bilbila korratti miisajii hedduu fi bilbila hedduu rakkoo akkas akkasii jira. Seegaluu wanna jedhu jechaadha. Kanumaanan yeroo hin bahu meetiroon hin jiru. Baasiin tiraansportiin baay'ee rakkisaa ture. Karaa kukkutaaman manatti galee jechaadha.
Balaa lafti dhaqqabe keessaa lafti jireenya keetii kan itti dhiyaatu jira.
Yaa balaan qaqqabe keessaatiin naannoo dirree kuwaasii sun naannoo mana kootiiti. Firmaataa tokko duwwaan irraa gaata. Istoodiyemii guddaa taarikii qabdu keessaati. Istoodiyemii istaandaardii addunyaati jechaadha.
Egaa yeroo san akka himametti gartuu Faransaayii fi Jarmanii taphataa ture jedhani. Balaan kun ega dhaqqabe booda ati geejjibuma ittiin gara istoodiyemii sanatti dhiyaattu eessaa argatte?
Geejjiba kukkutaama kukkutaan deemean meetiroo kudha sadiin qabadee naannoo sana deemachaadha. Achi yeroon meetiroo irraatii ol bahu geejjibi hin jiru jechaadha kan biraane. Kanaaf dirqama miillaan gara mana kootii malee jechaadha. Bakka baay'ee hin jiru iyyuu ture geejjiba. Irra guddoo isaan amma naannoo rippublikiitii rakkoonni guddaan kan inni itti uumame. Naannoo kana geejjibi dhaabbatee ture. Amma boriisaatti iyyuu geejjibi hin jiru ture. Garuu naannoo sandaniidha. Baasii fi tiraamminni karaarra deemu dalagu ture jechaadha.
Egaa lafa keessaa baabura keessaa yeroo ol baatu maal argite waan haaraa?
Namoonni amma sa'aatii digdamii tokkotti isa wanti kun dho'ee amma sa'aatii digdamii sadiitti sa'aatii duwwaa duwwaatti poolisooti jara gadi hin baasne nageenyuma uummataaf jechaadha birree isteedoomii keessaa tureef uummata gadhiisanii uummati karaatti yaa'aa jira jechaadha. Namni lafuma deemaa namni baay'ee bibirrataa ofirra ilaalaa deemaa namni agartu bilbiluma haasaa namni baay'ee waan nuti baataniif konkolaataaleen fayyadaman lafa deemaa ture nama hedduutu waan iyyuu nagaa bee deemus fakkaata namni dirree kuwaasiiti bee deemu jechaadha.
Walakkeessa halkaniiti digdamii afur jechuun kee.
Yaa yaa walakkeessa halkanii jechaadha.
Tole akka kanaan manatti galtee maal argite televiziyoonaa?
Ijoollee riyyoo tokkooti TV ilaalaa jiru. Bakka bakkatti balaan sun uumamee fi eenyuun akka inni uumame immoo amma tokko agarsiisa jechaadha. Garuu gaa argachuu hin dandeenye hunda isaanii bakkoota ja'aadha kan balaan sun itti uumame kan isaan agarsiisaa turani. Bakkoota ja'an sana keessaati vooltarii fi riippaabilikiitti jechaadha kan balaa guddaan kan ga'e. Riippaabilikii jechuun yeroo darbe lafa namichi sun itti du'edha. Hojjettoota isaa hojjanii janaarii keessa bakka sanadha jechaadha. jechaadha. Riippaabilikii irraa xiqqoon gara teellaatti bu'a naannoo vooltar jechaadha. Ammas balaan guddaan kan uumame naannoo sanatti jechaadha. Paartiitu ture namoota bashannanaa turan irratti dhufanii itti dhukaasanii baay'inni isaanii hin beekamu. Nama meeqa isaan ta'anii balbala bansiifatanii ol seenanii daayirektiimaan itti dhukaasuu jalqabanii nama saddeettamii sagalti jechaadha mana sana keessatti. Balaan guddaan kan qaqqabe mana sana keessatti waan ni hin jiru kilaasii mana fixanii uummata akkanaa jechaadha. Ofii isaaniifis naannoo sanatti keessa keessaati namni du'e argame jira jechaadha. Warruma balaa kana uuman keessaati. Ofiin of ajjeesanii poolisiin ajjeesu wanni qabatamaan hin jiru. Kan odeeffannoo TV irraas argadhetti.
Egaa Chaarlii Abdoon sun lafa maxxansaa gaazexeessootitti dhumanii jechuu keeti?
Yaa bakka gaazexeessootitti dhumaan sana jechaadha Riippaabilikiin.
Iddoon isaa iddoo maaliiti kan balaan kun itti ga'e?
Bakka lamattiin oluma bukkeedha. Tokko riippaabilikiima bukkeedha tokko immoo vooltar bakka jedhan jechaadha. Inni vooltar suni bakkuma namichichi kanaan duratti du'eedha. Paartiitu jira ture jechaadha. Bakka itti dhiichisantu jira ture. Gaafa sana galgala warri Faransaay jimaata galgalaaf sanbata duraa galgala bashannanu sanbata guddaa hin boqotu. Dasana hojii galu yookaan barumsa galu jechaadha. Kanaaf jimaata galgalaa hin bashannanu isaan. Gamoorraaf gamoo jala qaba. Akka tiiviitti agarsiisaa turanitti bakki dhiichisaa sun bakki bashannanaa sun jechaadha. Warra gamoorra jirantu amma tokko seevii ta'e malee warri fooqeerra ol hin baane warri jalatti bashannanaa turantu guddeessaan du'e jechaadha. Namni saddeettamii sagal suni warri jalatti bashannanaa turanidha jechaadha.
Isaan kana boombitu ajjeese miti.
Isaan kana rasaasumaan daayirektiitti dhukaasanii ajjeesanii namoonni yeroo sana achi turan ijaan ilaalaa turan lubbuudhaan hafan TV irratti dubbachaa turan maaliif biyya keenya dhuftanii maaliif nutti dhukaastanii sababa isin siiriyaatti dhukaasaa jirtaniif nummoo isinitti dhukaasne jedhanii itti dhukaasaa turan jechaadha.
Egaa iddoo warri hafeewoo warri kaan naannoo isaanii maaltu jira lafti balaan kun itti dhaqqabe iddoonsa?
warri kaan immoo gardaafuma manaa jalatti dhumanii naannuma riippaabilikiiti isaanis nama kudha afur isaan immoo gardaafuu manaa jalatti daarektii man fiigaamatti dhukaasan isaanitti jechaadha yeroo isaan kukkufanii kukkufanii du'an tiiviin daarektii masaan agarsiisa achitti nama kudha afurtu du'e jechaadha lafa dirree kubbaa sanatti nama hedduutu du'e jedhamee yaadamee ture garuu hin milkoofne boombii urku qabatanii turan boombii kana poolisii harkatti qabe boombii urkee si'a tokkotti nama kumaatama fixuu danda'u qabatanii dirree seenuuf turanii poolisii harkatti qabe jechaadha. Poolisiin baay'ee turan baay'ee baay'ee poolisii kumaatamatu biyya eegaa ture boombii sana harkatti kakaleessan jechaadha malee wanni sun milkaa'eera ta'eeti wanna suutaan ture jechaadha.
Poolisiin garuu akkamittiin eegumsa jabeesse moo duruma akkasitti eegama?
Silumayyuun sodaatu ofirra mimillachaa jiraatu warri Faransaay maaliif kanaan duras wanti akkasii waan uumame fi soraachaa jiraatu kana malee immoo shakkii kan biraatu jira shakkiin jiru kun maali ganama odeeffannoon kun eessaati akka dhufe gaasaantu beeka maaliif jarri baay'ee qoratu sii galee hoteela taphattooti warri jarman keessa jiranii adamsaa turu dhaga'aniiru hoteela sana seenanii taphattoota sana fixuu fi akka isaan qophii qaban dhaga'aniiru jechaadha. Sa'aatii sanaa kaasanii baay'ee konsool gochuu jalqaban jechaadha. Magaalaama guutuu konsoolii gochuu jalqabanii kanaan jechaadha sareesii maalisii fayyadamanii jara kana to'achuu danda'aniiru jechaadha. Pirezidaantiin isaanii iyyuu Firaans Hoolaand kuwaasii ilaaluuf dirree kuwaasii keessa ture jechaadha. Ministeerota namoota Faransaay qaba jettee abdattu namoota hedduutu dhuma ture jechaadha.
Abbootii aangoo jechuu keenya.
Yaa yaa abbootii aangoo pirezidaantiin biyya kanaayyuu kuwaasii ilaalaa ture.
Isteedeemii sana biratti ituma taphattoonni taphataa jiranii wanti dhoohu dhaga'ameera. Innoo boombiidha moo dhukaasa biraa?
Achitti kan boombiin dhoo'e jechaadha. Garuu boombiin dhoo'u sun boombii nama argate ciree balleessuudha malee boombii urkusana miti. Utuu kuwaasiin jalqabamee daqiiqaa baay'ee hin taphatamin wanni sun uumamuun.
Kanarraa ka'ee maal argita?
Pirezidaantiin biyya kanaa Firaans Hoolaand baay'ee haalli keessa jirru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef namni gadi hin bahina jedhee gaafuma jimaataa galgala labsii baase jechaadha. Garuu warri uummatti Faransaay gaafa sanbata duraa dira nagaa ba'an jechaadha. Warri kaan immoo suuqiin baninaa karaarra hin deeminaa jennaan hundumatu ka'ee suuqii banatee hojii jalqabe jechaadha. Kun jechuun maal jechuudha? Wanni pirezidaantiin biyya Faransaay tokko dubbate akka inni hin kabajamne agarsiisa jechaadha kuni.
Suuqii kana jechuun daldala kana harka caalaa lammiiwwanuma Faransaayii qabatee jira.
Lammiiwwan Faransaay magaalaa Paaris keessa yoo ilaalte yoo baqataa dhibba tokko agartee lammii Faransaay immoo kudhan agarta. Aljeeriyaa, Morokoo, Tuniis isaan turre guddee isaan jiraate jechaadha. Inni kaanis uumama jira. Uummata gurraacha Senegaal, Maalii kanatu jira. Kanaaf Paaris keessa Faransaay sirrii argachuun baay'ee mareeriidha hin jiran.
Abbootiin suuqii daldalloo.
Qabeenyi suuqii, qabeenya reestooraantii, qabeenya akkas akkasii akka jiruun harka warra arabaatti kan inni jiru. Warri Faransaay magaalaatti baqatanii baadiyyaatti gadi galanii baqataama kana baqachuu jechaadha. Maaliif Paaris keessatti yeroo hundaati kan namni wal ajjeesu waan hin taane agartaa namatu wal waraanaa. Namnis immoo yoo yakkuma hojjete yeroo gabaabaa keessatti tunni bee fayyaa deemu agartan. Kun immoo maal agarsiisaa? laafinsuma seeraa biyya kana keessa jiru agarsiisa jechaadha. Sekiwitiitti baay'ee jaboodha. Baay'ee si qoratu, baay'ee si ilaalu, baay'ee si hordofu. Garuu gaafa namicha yaalku hojjechaa jiru kana bira ga'an tarkaanfii isaan irratti fudhatantu baay'ee laafaadha.
Manni barumsaa waajjiroonni mootummaa kanneen akkasii hojii jalqabaniiru.
Kunneen kaleessuma hojii jalqaban. Gaafa jalqaba pirezidaantiin dubbatu amma gaafa qibxataatti hojiin tokko iyyuu hin jiru jedhamee ture jechaadha.
Ammarraatti.
yaa amma irratti garuu har'a orreedii hundumtuu hojii jalqabaniiru waan akka faarmaasii maal maal kaleessa cufaa turanii sanbad duraas cufaa turanii waan akka mana barumsaa immoo kaleessuma kaasee banaadha suuqiin garuu silumayyuu hin cufamne maaliif harka isaanii hin jiru waan akkasii banaadha jechaadha.
Egaa amma kun ta'uunsaa jireenya baqattootaa warra akka kee kana irratti dhiibbaa maalii fidaa sodaa maalii qabdi?
Baay'ee sodaa qabna baay'ee sodaa qabna maaliif namni hundumtuu sodaadhaan guutame yoo beellama qabaatte beellama dhaquu soraattaa yoo baasii fayyadamuu barbaadde baasii keessa seenuu soraattaa yoo tireenatti seenuu barbaadde tireena soraattaa yoo kaaffee reestooraantii deemtee bashannanuu barbaadde hiriyaa kee wajjin ni sodaattaa bakka itti wanni kun sirra ga'u hin beektu. Kanaas baay'ee baay'ee baay'ee raafama guddaatu uumame jechaadha. Inni jalqabaatu nama soraachisaa jiru. Inni kun immoo baay'ee mana maraase. Nama hundumatu nama hundumatu soraataa jirama jechaadha. Amma maaliif baqataan kun irra guddaan isaa nama bishaanirra dhufeedha. Nama saaraa keessa darbee dhufeedha. Namni saaraa keessa darbee dhufe kun tarii mana hidhaatii bahee dhufa ta'uu danda'a. Tarii immoo jireenya fooyyeffachuu fi bahee dhufa ta'uu danda'a. Gaafa disaaraa keessa dabartee bishaan keessa dabartee as geessu maatiin kee baay'ee gammadu maaloo mucaan koo achi naagee wayyoo lubbuu maannoo hafa jiraatu itti haati kee as geesse immoo gaafatti waan akkasiin duutu haati kee maal jetti. Kanaafi duukee duwwaatu hin ta'eenii achitti naasuun maatii kee irra ga'uu fi maatiin kee wayyoo mucaa koon argadde itti deebistee immoo wayyoo mucaa koon dhabee jettee jechaadha. Wanni kun nama hin filatu. Anaan nan filatu, siisan hin filatu, kiristaana hin filatu, musliima hin filatu. Nama daarektii nama naannoo sana jiru nama dhibba isa ta'u nama shantamasi bakka argatetti fixaa jechaadha boombiin dha'u kun. Kanaafi akkam bulte akkam oolte namni hundumtuu bilbilee ol gaafata jechaadha.
Sababa namoonni biyya alaa dhufanii balaa kana geessisaa jiru jedhanitti mootummoonni tokko tokko amma waa'ee baqattoota yoo simachuuyyuu akka diduutti jiru. Isa kanaaf sodaa qabdu mootummaan tarkaanfii tokko fudhatettani.
Yaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu danda'a. Mootummaan tootaalii hunduma irratti tarkaanfii fudhata. Taanaan kan miidhamu uummata keenyadha. Maaliif nuti rakkoo keessa jirru nuti beeka. Addunyaan illee guddeessaan nu hin beeku. Barteerra guddeessaan uummati Oromoo rakkoo guddaa qaba yeroo ammaatti jechaadha. Rakkoo keenya addunyaanuma beettii garuu amma isaan nu gargaaraa jiraniif nu gargaaraa hin jirre nutu beeka. Kanaafi amma isaan baqataa hin furannu baqataatu kana gochaa jira jedhu taanaan bakka itti galuu kan hin qabne uummata Oromooti. Maleessa baqataa arabaa ammayyuu fudhattee ilaaltee sooreyyiidha jarri qabeeyyiidha. Eessayyuu deemanii jiraachuu danda'u. Yoo barbaadan biyya isaanii galanii jiraachuu danda'u. Biyyi isaanii nagaadha. Kanaaf ammayyuu Aljeeriyaa fudhatte yoo Morookoo fudhatte biyyi isaanii nagaadha. Biyya isaanii galanii maallaqa qabu. Sooreyyiidha jarri waan barbaadan dalaganii jiraachuu danda'u. Garuu nutu eessa deemna? Eessa deemna nuti? Baqataan kan keenyaa eessaa deema? Baqataan furannu jedhaniiru tokko masgiida biyya kana keessaa cufnaa jedhaniiru lama wantoota garaagaraas itti dabala kaasaniiru jechaadha siigalee wanna dubbatan kana hojiirra ho'ishinaan irra guddeessaan kan hubamu nuyi jechaadha.
Dargaggoo guutamaa Taaddalee Hundee deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomte.
Ulfaadhos jaallanne wanna gaaffii kana na gaafatteef nagaan jiraatu.